imwumvirizano iradiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aloyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze fideli tuyahere kuyavugwa kuri afurika leta ya nigeria yavuze ko abagabo bitwaje inkoho ejo ku munsi wa gatatu bishe abantu cumi n'umwe mu bitero bibiri bagavye muri leta ya kaduna ni kimwe mu bitero muri ako karere kasinzikajwe n'ubusuma bw'ibitungwa hamwe no kunyuruza abantu mu gitero ca mbere cabaye mu gitondo ceje ku munsi wa gatatu abo bagwanyi barateye imihana ya ungwane gaida bica abantu umunani nk'uko abategetsi babivuga kuri uwo munsi nyene aborozi batatu barishwe mu mihana y'i maraban jos biba ibitungwa bitari bike uburaruko bushira uburengero hamwe no hagati na hagati ya nigeria bwarasinzikajwe n'imigwi y'iterabwoba yiba ibitungwa no kunyuruza abantu bagaturira n'amazu iyo migwi y'abicanyi yaciye itandukira amashuri aho abanyeshuri baharurwa amajana bamaze kunyuruzwa kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu ejo ku munsi wa gatatu yaranse kumvira kamo yatewe na perezida joe biden wa amerika ko kugabanya ibitero vy'indege ku muhari hamasi muri gaza ni akamo kagana ku guhagarika burundu imishamirano iri mu ndwi ya kabiri netanyahu yavuze ko yiyemeje kubandanya ibitero kugeza intego yiwe ishyitswe ko abanyagihugu ba israeli bakaronka amahoro israeli n'abarwanyi b'umuhari hamasi igaza barongeye guterana ibisasu ejo ku munsi wa gatatu n'aho akarere hamwe n'amakungu bariko baragerageza kw'imirwano icureha utwo twamo turimwo n'utwigoro twa perezida biden yaganiriye ku nshuro ya kane na netanyahu kuva iyo mishamirano yaduka mu ndwi iheze perezidansi ya amerika white house yavuze ko perezida biden yabwiye umutegetsi wa israeli ko yiteze ko imirwano ihagarara ubunyene ibiro vya perezidanse vyaranse kugira ico bivuga ku cokurikira igihe israeli yobandanya gutera gaza
Washington ijwi rya Amerika.
Inama nshingamateka ya Leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaremeje ishirwaho rya komisiyo yigenga kwitohoza ku migumuko yabaye ku ngoro ya Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere. N'igihe abanywanyi b'uwahoze ari perezida Donald Trump bagerageza kubuza abashingamateka n'abasenateri kwemeza intsinzi y'umudemokrate joe biden yatahukanye mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe inama nshingamateka igenzurwa n'abademokrate yafatanije na bamwe mu barepublikani kugira uwo murwi ushingwe umugwi ufitanye isano n'uwigeze gushingwa gutohoze ku bitero by'iterabwoba vya al qaida vyabaye muri amerika mu bihumbi bibiri na rimwe ariko iryo tegeko risa nuko ritazorengana ngo ryemezwe muri sena iciyemwo ibice mu bya politike leta z'ubumwe za amerika yaratangaje muri indwi ko izosangiza miliyoni mirongo ibiri z'incanco za covid cumi n'icyenda hamwe n'ibindi bihugu ziyongera ku zindi miliyoni mirongo itandatu imaze kwemera kuzotanga ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa amerika bwavuze ko buriko burakorana no mu mugambi covax kugira bamenye aho izo nshansho zikenewe cyane hamwe n'ingene zizosabikanwa ku rugero rungana ubwo bushikiranganji buvuga ko buriko buraraba ibice byose by'isi ariko kandi bigaragara ko akarere ka afurika kamaze kuronswa inshansho nke cyane ugereranije n'ahandi abahinga mu by'amagara y'abantu mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni bagereranya ko inshanjo zingana umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana ane zimaze gutangwa ku isi hose ariko inshanjo miliyoni mirongo ibiri na zine nizo zimaze gushika muri afurika
aloyisi bigira imana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini mu rwanda mu karere ka rusizi hari abanyagihugu bambuwe amafaranga biciye mu byitwa ibimina byo kuzamura ubutunzi bwasinzikajwe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda baratubwiye ati leta ibizeho amafaranga yaje urabitanga ibihumbi ijana noneho baguhe magana inani nuko nanjye ntanzi nsizeho ibihumbi byanjye ijana nzi ko bazampa magana inani none ubu turi kuvugana umugabo yansohoye mu nzu nagiye uyu ni umunyagihugu wo mu karere ka rusizi mu rwanda ari mu bambuwe amafaranga biciye mu byitwa ibimina uyu munsi ni umunsi ubwira uwa gatanu w'ihiganwa rya basketball africa league ribandanya kubera i kigali mu rwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru ruburanisha ibyaha mpuzamakungu n'ibirengana imbibe rwarabandanije kumviriza ejo ku munsi wa gatatu abiregura mu rubanza rwitiriwe rusesabagina na bagenzi biwe umwe muri bo ndagijimana jean chrétien afise imyaka mirongo ibiri n'ine muri iki gihe asumta kaboyi niyo nkuru adufitiye ari kigali mu rwanda asobanura umwirondoro we ndagijimana jean christier wireguye yavuze ko ari umuhungu wa generali irategeka wilson wategekaga umutwe wa fpr imbere y'urukiko rukuru uyu musore wari ufite ipeti rya suriyetona yasobanuye ko yemeye uruhare mu byaha bibiri aregwa icyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba yireguye yabwiye urukiko ko kuva na kera yasabye ababyeyi be gutaha bakaza mu rwanda ariko bakanga kumwumva yisobanura ku byaha bibiri aregwa icyo kuba mu mutwe wa fpr urwanya kurwanya leta y'u rwanda yasobanuriye urukiko ko yinjiye muri uyu mutwe atabyifuza ariko akemera kujyamo kubera igitutu yotswaga n'umubyeyi we generali irategeka wilson wategekaga uyu mutwe wa fpr uyu ndagije imana yabwiye urukiko ko icyifuzo cyo kujya mu gisirikare yagerageje kucyanga afatanije na nyina umubyara ariko bakaza kuganzwa n'itegeko rya se yasobanuye ko mu mashyamba ya kongo hariho amabwiriza asaba abana bose bagejeje ku myaka cumi n'umunani kwinjira mu gisirikare kirwanya leta y'u rwanda agashyirwamo n'umubyeyi we nk'uwashakaga gutanga urugero mu bandi babyeyi uregwa yasobanuye ko yafatiwe mu mujyi wa goma umwaka ushize afite ipeti rya suriyetona mu ngabo za fpr abajijwe n'urukiko impamvu atitandukanije n'uyu mutwe mbere mbere hose kandi ataremeraga ibikorwa byawo ndageje imana yasobanuye ko yananiwe kwitandukanya n'ababyeyi be kuko yari akiri muto ubuzima bwe bwose bwari bushingiye ku muryango we umwunganira mu mategeko mugabo sharifu yusufu yasabye urukiko kwita ku kigero gito cy'imyaka cumi n'umunani uyu musore yari afite winjizwaga mu gisirikare yavuze kandi ko ndagije imana ari ku gitutu gikomeye cya se wari generali kandi washakaga gufata icyemezo gisa n'igitanga urugero ku babyeyi bandi kuri uyu wa gatatu kandi urukiko rwumvise uwitwa kwitonda andre nawe yemera ko yabaye mu mitwe y'iterabwoba irwanya leta y'u rwanda ariko agasobanura ko yashyizwemo ku gahato metre mugabo sharifu yusufu umwunganira yabwiye urukiko ko umukiriya we adakwiye gukurikiranwa n'inkiko ahubwo yasubizwa mu buzima busanzwe yifashishije iteka rya minisitiri n'amasezerano yasinywe hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse n'imwe mu mategeko y'igihugu yanatangiye kubahirizwa yabwira urukiko ko abacengezi bo mu mitwe yo mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo bemererwa gusubizwa mu buzima busanzwe mu gihe badakurikiranyweho ibyaha bya jenoside iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu yavuze ko muri ibyo byaha byose ntacyo kwitonda aregwa Metre Mugabo yabwiye urukiko ko abayobozi b'imitwe y'iterabwoba bakoreshaga iterabwoba n'igitutu kugira ngo binjize abantu muri iyo mitwe no kubeshya ibyo bazakora kandi bihabanye n'ukuri aha yagaragazaga ko ibyaha byo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba abo yunganira baregwa ko bitakabubombye kubahama mubare kuko ari makumyabiri n'umwe cumi n'umunani bamaze kwiregura kuko rusesabagina yamaze kwikura mu rubanza ku mpamvu yasobanuye ko atabona ubutabera hasigaye babiri barimo umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye witwa mukandutiye angelina wahoze mu mutwe wa fdrr nk'uko ubushinjacyaha bwabishyize mu birego bumurega uyu ubushinjacyaha buvuga ko yakanguriraga urubyiruko kwinjira mu mitwe irwanya leta y'u rwanda urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane abaregwa basigaye biregura ku byaha bashinjwa ubushinjacyaha nyuma umwanya ukazasubizwa ubushinjacyaha bubasabira ibihano asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta mu burundi ejo kuwa gatatu inama nshingamateka y'igihugu yaremeje kandi yinjiza mu mategeko bwite y'igihugu amasezerano y'isoko rusangi ryaguye rya afurika uburundi bubaye igihugu ca mirongo itatu n'indwi giteye umukono kuri ayo masezerano yatanguye kuja mu ngiro mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru inama nshingamateka y'uburundi ibona ko inyungu ziri mu gutera umukono ku masezerano y'isoko rusange igiye yaguye rihuza ibihugu byose vya afurika ari ingirakamaro imbere yo kwemeza ijana ku ijana itegeko rigenga iryo soko rusange abashingamateka babanje gushikiriza amakenga bafise afatiye ku butunzi buke bw'igihugu inyubako nk'amabarabara adakwiye umwimbu ukiri muke n'ibindi mbega igihugu muri bino bihugu ntibyonore les obligations les engagements ejo nihe bazohava bafatira ibihano igihugu iki canke kiriya bikenerwa yuko hubakwa amabarabara n'amabarabara y'indarayi kugira dushobore kuhashemina ibidanizwa vy'iwacu ko tutari ku muhora w'abari none turavye ama infrastructure routiere kuri marché intérieure na marché regional tubona neza twebwe dufise agahaze rero nkabona yuko mu kwitegurira kuja muri ayo magrands ensemble économique hari uko tubanza natwe kugira aho twigejeje tubicishije muri iyi ntumbero twihaye yo gushimikiza iterambere ry'igihugu cacu ku burimyi n'ubworozi abandi nabo basanga umutekano muke uri mu bihugu bitandukanye vya afurika uzotuma urwo rudandazwa ndengamipaka rudatera imbere hari n'abandi bavuga ko uburundi buri mu masezerano menshi y'ubutunzi kandi akaba ata nyungu igaragara ibonekamwo turafise n'ibibazo bimwe bimwe bikunze kuvugwa muri ama muri ibihugu vyacu vyo muri afurika nuze lo climat des affaires amaekonomi yacu ibihugu vyacu ataraba stable neza ivyerekeye kurya ibiturira kuribisha n'ibindi nka bene ivyo je gase nibaza rero nti ngaho harigeze kuza umushiranganje asikora leta yavuga ati tuzoraba amashirahamwe tubona ko badufitiye akamaro kaniniya aba ariyo tugumamwo ayandi tubona ata kamaro kaniniya tuze tuyavemo nagomba kubanza yuko mu bibi vyo kwinjira muri aya magrands ensemble économique yuko bitoca bijana n'ibintu vyo kuraba ukuntu umutekano dans les régions dans les sous-régions umutekano wuzuraboneka kuko bitajanye tuzosanga ashobora kubamwo ingorane zitari nke kuri ayo makenga yose umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ari we yatumwe na leta gusigura ayo masezerano arabahumuriza deogide rurema yemeje ko akunguko ari kenshi kurusha uruhombo ni mureme ahubwo kutabijamo ko baragahombo ko aya makenga ni make ugereranije n'ibyo mwari kuvuga byiza mwabonye yuko ataguta umwanya kuri ibyo akarusho ka mbere ni uko ari isoko rusange ihuriwemo n'imiliyaridi imwe n'imiliyoni amajana abiri z'abantu ubutunzi ku bihugu mirongo itanu na bitanu bugize afurika buharugwa ku rugero rungana imiliyaridi ibihumbi bibiri n'amajana atanu z'amahera y'abanyamerika ibidandazwa bizohererekanwa byoroshe dawugide rurema araremesha n'amahinguriro mato mato ko atangorane azogira gusa aremera ko mu myaka ya mbere ubutunzi bushobora guhungabana muri kazoza ka hagufi no muri kubu birerekana neza ko uburundi bubwiye nk'uko mwabivuze buzogira agahombo ibindi bihugu ariko muri kazoza ka hagufi no muri kazoza nyezina burundi buzoharongera akoyokwe uko igihe kizogenda kigenda niko abantu bazotangura kugurura ubwenge batangure kwiyumvira imigambi ikomeye cyane serikafu kandi yerekana ko amahinguriro mato mato afise uruhara ntangere mu kuduza iterambere si uwo mushikiranganji gusa ahumuriza kuko na raporo y'ubumwe bwa afurika yerekana ko ibihugu bidakwiye kugira amakenga menshi ko ahubwo gukorera hamwe ari wo muti w'iterambere nk'uko biri i buraya na amerika kuri uyu wa kabiri ubushikiranganji butandukanye harimwo ubw'imigenderanire ubw'ikigega ca leta n'ubw'ubudandaji n'amahinguriro bwari bwagize umwihwezo ko iryo soko rusange ari ingirakamaro ku gihugu uburundi bugize igihugu ca mirongo itatu n'indwi cemeje iryo soko rusange ryumvikanywe mu nama y'abakuru b'ibihugu vya afurika i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani icicaro caryo kiri iyakra muri ghana pierre claver nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tugushimire pierre claver mu burundi kandi abanyagihugu bagera ku ijana na mirongo itanu ejo kwa gatatu bazindutse mu myiyerekano muri zone butahana komine mabayi intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi umumenyeshamakuru wacu eroje buri kaneza ari nairobi muri kenya niyo nkuru adufiti abanyagihugu n'abo ku mitumba ya gahoma gakerekwa muhungu mageyo gafumbegeti na rutorero muri zone butahana abaganiriye n'ijwi rya amerika bavuze ko bashimye kuzinduka bazibira ibarabara ricamwo abakozi imiduga n'amashini yo kwimba y'ishirahamwe tanganyika mining burundi kubera inyuma y'imyaka itatu yose atamuzibukiro barakubita ijisho nagahinda amatongo yanjye yose barayahomoye bashatse babereka itongo ryanje aho rigera bagenda basi- abakuru baze bapime barabe iryo tongo uko barigize itongo ryanje ryari rinini ryose barasibangagije nsigaye kugahinga gusa abana basigaye kugahinga none nkuriki imbere y'abakuru ngaha kuko inzara n'ubukene kuko batononeye indimo zacu bakatononera ibyorera abana duca tubura ibyorera abana rero kubera kuko abatwononeye ntabwo boguma bakora natwe rwacu bana bariko bicwa n'inzara icyo turiko turasaba nibaduha amafaranga ibiharage rwarugwatsa ibigori byari bihetse imyumbati yari imaze amezi atandatu amezi ndivyo byose barandagura amatongo yose yamaze kuba futifuti ni naco gituma twababaye ntabwo twafunze ibarabara rya leta twafunze ibarabara bonyene bariko barakoresha noneho bigereye ubu ngubu rero dushaka ntacyo baduha akarasi twoha tugaburira abantu yego turashonje cyane kandi turanababaye turabaje se wumva baranatwiyereka se nabo ngabo babigize ibyo bintu twebwe aha dufite akababaro ku buryo batwononeye indimo zacu ibipimo by'amakaye birarandagurwa amazarabomagurwa baraduha n'ibipapuro amafishi yatanditse ko amahera n'ubu turayafise ngaha hama tukaba dusaba ko twebwe butegetsi bwo dutunganiriza iryo shirahamwe tanganyika mayiningi burundi rikaduhimiza ibukiro yacu batwemere kandi kuva muri bibiri na cumi n'icenda igihe batwandikira iyo mizibukiro ntabwo tura- twa- turayironka bamwe nk'uyu musore n'uyu mugabo nabo bemeza ko hejuru y'indwara ziturutse ku gufungura nabi hari n'abanyeshuri bamaze guheba ishure batari bake nkaje mfise abantu indwi ubu batatu kuri kaminuza bavuye kubwo kubura amafaranga aho nakuraho hose barahononye mu mazi badukuye ntitukironda nk'uko abandi barondera hari inzu zimwe bubake benegihugu hari inzu izindi nzu babomoye ubu twagiye gupanga ahandi batwemerera yuko abantu bakuye mw'aya mazu bazoza barabahereza ibyo baza barajya burakwezi burakwezi amezi indwi utaronka n'igihumbi hamwe haheze amezi umunani ukabona bakuzaniye aya mezi abiri iyo byose abana barangariye mu gahinga nukuri abana bamwe bo muhira mu barevye bamwe imishatsi yarabwejaguye nukuri banyakubahwa ni ibintu biteye agahinda je saba leta yuko ishobora kuduserukira nka jewe ishure nararihevye kandi muzi ishure ko ari ryo kazoza ku muntu wese nukuri nkaba nagomba nsabe mwega bamenyesha amakuru ko mwoduserukira murabona nukuri ntaha twese nukuri abanyagihugu turi mu marira adasanzwe nukuri je saba yuko leta yuko leta n'umuvyeyi wa bose ibintu yuko yobidukurikiranira umukuru wa zone butahana leonce ngendakumana ashimangira ivy'abatwarwa biwe banegura abanyagihugu ibyo bataka si ubusema urumva ibyo bataka si ubusema kubera neza na neza n'ubu mw'uno mwanya mw'iki- mw'uyu mwanya turimo hari abantu bagiye umengo barahunze ni nk'impunzi mugabo zikiri mu gihugu barababomoreye amazu bamwe barangaye ni ukuri urabye neza kabisa aba banyagihugu ntabwo bariko barataka busema nibabahe imizibukiro yabo nibabubakire birambabaje cyane rwose kubona abantu ndongoye umengo ni impunzi kandi bari bifitiye amazu babamwe henova yaranyongeye umuhanuzi wa musitanteri wa komine mabayi ajejwe intwaro n'imibano yizeza ko kino kibazo kigiye gutorerwa umuti agasaba abataratunganirizwa kwirinda agashavu tumaze kucyumva twobasaba ko bo- ubwa mbere botekana ikibazo cabo kuko turakizi kandi na nyakubahwa buramatari w'intacu bitoki aheruka kubagirisha inama arabemera ko ibibazo vyabo bamushikirije agiye kubishikana ahategerezwa kubishikana ishure yo muri aka kanya twobasaba babarabangiye tukavugana n'ababijejwe kugira turebe ko ikibazo cabo cofata inzira ivyo bavuga birafise ishingiro kuko imyaka itatu ni myinshi batararonka umuzibukiro wabo mugabo umuti si uko boca bafata inzira yo kugumuka ahubwo boza tukicarana tukareba yuko ikibazo cabo cotorewe umuti vuba abari mu myiyerekano yo kuri uyu wa gatatu bemeza ko badahawe imizibukiro bafitiye uburenganzira mu minsi ya vuba bazigaba bakamanuka ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kwitura perezida evariste ndayishimiye inshuro zitari nke abanyagihugu bo mu turere dutandukanye baridogeye amashirahamwe yo gucukura ubutare ko atabaha imizibukiro ku gihe ibibazo naho bija hejuru ntibikunze kuja muri za sentare kuko ubushikiranganji bujejwe ibidukikije n'ibiro vy'umukuru w'igihugu arivyo bisata bikunze gukemura aya makimbirane mu burundi itegeko rigenga ibidukikije rivuga ko ibibanza bicururwamwo mu butare bene vyo bahabwa umuzibukiro kandi igihe co gucukura giheze bigasubira gutunganywa neza harimo kuhatera ibiti no kuzibira ibinogo Tanganyika Mining Burundi ni ishirahamwe ryatangujwe n'abagwizatunga ba Rusiya rikaba ryatanguye gukora mu mpera z'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'indwi mu ntara zitandukanye harimo Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko abanyagihugu baragidogeye ko ritabaronsa imizibukiro ku gihe maze ibiro vy'umukuru w'igihugu biraheza ribijamwo biratungana Eroje Burikaneza Ijwi rya Amerika turagushimiye Eroje tugaruke mu rwanda aho mu karere ka rusizi hari abanyagihugu bambuwe amafaranga biciye mu byitwa ibimina byo kuzamura ubutunzi bwasinzikajwe n'ikiza cya covid 19 bavuga ko bahimirizwa kuja muri ibyo bimina bagatangamwo amafaranga yungukirwa mu gihe gito ariko ubu icyizere cyo kubona n'ayo batanze kiriko kirazimangana umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira iyi nkuru haje ibimina baratubwira ngo ibi bimina bije nibyo kuzamura amaboko ikibazo cya kovide bari bambwiye ko nzunguka ibihumbi magana arindwi numva ari menshi ntabwo numva ukuntu umuntu ni bamwe mu bamaze kwamburirwa utwabo muri ibyo bimina byitiriwe kuzahura ubukungu bwazahajwe na kovide cumi n'icyenda bivugwa ko ibi bimina byatangiye hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu muri uyu mwaka umubare munini w'abitabiriye kubijyamo usanga ari abacuruzi mu ngeri zinyuranye biganjemo ab'igitsina gore bavuga ko ababakanguriraga kubyitabira babizezaga gukuramo agatubutse nyamara ubu benshi bararira mu myotsi baratubwiye ati leta ibizeho amafaranga yaje urajya utanga ibihumbi ijana noneho baguhe magana inani nuko nanjye ntanzi nsizeho ibihumbi byanjye ijana nzi ko bazampa magana inani none ubu turi kuvugana umugabo yansohoye mu nzu nagiye natanze icyangombwa cy'ubutaka kugira ngo nibyo bihumbi ijana kugira ngo nanjye njye mu icyo kimina none icyo kimina rero tugiye guhomberamo gusa nk'uw'i kigali bayahaye tuzamenya tujya kumushakira aba baturage bavuga ko binjizwaga mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashishije telefone ngendanwa ku buryo iryo ryahitaga ryerekana aho uwinjiye ageze ku rutonde abahawe amafaranga ndetse n'abasigaye ngo nawe ayahabwe uwinjiye agasabwa kwinjiza abandi bantu nibura babiri kugira ngo ahabwe ayo mafaranga baratubwira ngo ayo mafaranga uyahabwa mu gihe wiyandikishije ugatanga iryo jana warangiza ugashaka abandi bantu babiri bazi inyuma nabo bagatanga ayo mafaranga noneho ukaba winjira muri sisiteme yo guhita ko uhembwa ibyo bintu turabikurikirana tubona abandi bari kuyafata kumva ngo umuntu ahemewe imyanya ibiri imyanya itatu natwe nyine tubyinjiramo uretse iki cyiciro cyafatwaga nk'icy'abamikoro aciriritse hari n'ibindi byiciro by'abatangaga ibihumbi magana atanu bizezwa kubona miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atanu ndetse n'abatangaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu na mirongo itanu bizezwa kuzabona miliyoni icyenda n'ibihumbi magana ane na mirongo itanu bamwe mu bitabiriye iki kimina batubwiye ko umubare wose w'abari bamaze kwinjizwamo usaga abantu igihumbi na magana inani aba bavuga ko kwitabira cyane byaturutse ku ijambo abari bahagarariye icyo gikorwa basanzwe bafite icyakora kubw'umutekano w'aba bombi byabaye ngombwa ko tubahindurira amajwi iyo amafaranga yanjye yagendeye muri ibi bintu iyo nyabaze ageze kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi mirongo itanu impamvu yatumye akenshi tukijyamo byatewe n'abantu bakizanye ni abantu bahagarariye ibigo bikomeye bya leta kandi umuntu yari azi nk'abantu b'inyangamugayo aba bayobozi harimo uwitwa rugwiro nadine wari ushinzwe ama banki popireri mu ntara y'iburengerazuba akavuga ko ariwe muyobozi w'icyo kimina afatikanije n'uwitwa francoise nawe manaje wa deka agafatikanya na mushiki wa meya witwa letitia abo bose bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha gukurikirana ababambuye bakabasubiza ibyabo leta ari kudufasha nyine ikatwishyuriza abo bantu kubera yuko ayo manomero y'amatelefone bagiye batanga hariho nomero z'amarangamuntu n'aho babarizwa n'aho baturuka leta iri kudufasha twatwishyuriza amafaranga yacu tukareba ko natwe ingo zidasenyuka ntaho tujyana abana twabyaye kuko badusoranye n'abana ijwi rya amerika yagerageje kuvugisha bamwe mu bashyirwa mu majwi ko aribo bashinze ibyo bimina ariko nomero za telefone ngendanwa zabo twahawe bahawe ntizari ku murongo urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ruratangaza ko rumaze guta muri yombi abantu bagera kuri makumyabiri bakurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ibyo bimina byitirirwa kuzahura ubukungu bwana Thierry Murangira umuvugizi w'urwo rwego agasaba abaturage kugira amakenga abantu bari bakwiye kujya bagira amakenga ibimina tuzi tuzi ko bikora ni umuntu uzi uziranye nawe ukamuha amafaranga kuko mucuruzanya mukorana n'amafaranga agaragara n'aho ava haragaragara ntibyumvikana ukuntu uruhererekane rw'abantu ngo umunani icumi cumi na bangahe bashobora kwishyira hamwe ngo bahe umuntu amafaranga atazi batazi ibyo akora ibyo rero urumva ko ni ubwambuzi bushukana ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya abantu bari bakwiriye kwirinda kujya bakurikira ayo mareshya mugeni ntabwo byatworoheye kumenya umubare w'amafaranga yari amaze kwakwa abaturage binyuze muri ibyo bimina icyakora ukurikije umubare w'abantu igihumbi na magana inani bivugwa ko bari bamaze gutanga amafaranga mu byiciro by'icyo kimina byose uko ari bitatu birumvikana ko abarirwa muri miliyoni amagana ubusanzwe itegeko rigenga imikorere y'ibigo by'imari iciriritse mu rwanda rishyira ibimina mu cyiciro cy'ibigo by'imari bitagombera uruhushya rwa banki nkuru y'igihugu ngo byemererwe gukora icyakora iryo tegeko riteganya ko ibigo biteye uko biba bigomba kugaragariza urwego rw'akagari lisiti z'ababigize amasezerano y'imikoranire yabo kandi bikaba bitemerewe gutanga inguzanyo zirenze ubwizigame bw'abanyamuryango babyo kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru uretse urwego rw'ubugenzacyaha rib nta minisiteri yari yakagira icyo itangaje ku birebana n'ibyo bimina byitiriwe kuzahura ubukungu temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokle kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu munsi ni umunsi ugira uwa gatanu w'ihiganwa rya basketball africa league ribandanya kubera i kigali mu rwanda umumenyesha amakuru wacu jean claude munyandinda ariko akurikiranye iryo higanwa adushikiriza iyi nkuru ikipe ya patriot basketball club yo mu rwanda niyo yabimburiye andi makipe gukatisha itike yo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera mu rwanda iyi kipe y'umutoza w'umunyamerika alan major ibi yabigezeho nyuma yo gutsinda umukino wayo kabiri mu itsinda ryayo rya mbere umukino wayihuje na gendarmerie nationale basketball club yo muri madagascari umukino warangiye patriot itsinze amanota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo irindwi n'abiri gendarmerie nationale yakomeje kugenda imbere ya patriot mu duce dutatu tw'umukino ariko bigeze mu gace ka kane akagozi karacika abasore ba patriote barimo Kenny Gasana, Brandon Costina, Bush wa Mukota, Diedone Ndizeye na bagenzi babo bigaranzura abakinnyi b'ikipe y'abajandarume ba Madagascari barimo Kiadi Razana Mahenina, Eri Landria, Alpha Arnor, Francis Mori, Ziko Rukandro na bagenzi babo bari bakomeje kuzonga ikipe ya patriote nyuma yo gutsinda imikino yayo ibiri mu itsinda ryayo rya mbere ikaba imaze kubona urupapuro rw'inzira ruyerekeza muri kimwe cya kane kirangiza Patriot Basketball Club izahura na US Monastir yo muri Tunisia ifite umutima mu gitereko uyu mukino muzashobora gukurikirana ku ijwi rya amerika uzaba kuri wa gatandatu guhera saa tatu z'ijoro ku isaha y'i kigali ese patriot izashobora kurusyaho imbere y'igihangange us monastir ni ibintu bitoroshye na gato kubera ko iyi kipe yo muri tunisiya iri mu makipe ahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cya basketball africa league nk'uko abasesenguzi bakomeje kubigarukaho monastir tire yabo bafite defanse iri agresive baragesa adiveriseri cyane ku buryo abura ibyo akora shuti ze zikanga agafokusa amashuti atake ya monastir irihuta irihuta ku buryo ubona kujya kuri hano bidasaba amasegonda arenze icumi mu makipe ari muri bare nka monasiteri imaze kubona urebye nta squad ifite ifite abakinnyi batatu bari ku rwego ruri hejuru mojek uriya wakinnye samari nba ikagira uriya muri baneze nimero cumi n'eshanu nawe ukaze ubona ko akina gatatu na kabiri byiza icya gatatu ni ikipe ifite abakinnyi benshi muri nasiyonari itaba abakinnyi hafi batandatu kandi tinizi muri afurika iza mu ikipe eshatu nziza muri afurika ni ukuvuga rero muri bare hano monasiteri ntabwo ari ikipe ntoya ni ikipe ikomeye utashaka kuzigereranya n'izi kipe zindi za madagasikari izirusha cyane amakuru atunguranye muri irushanwa rya bar ni uko umukino wagombaga guhuza zamareke yo mu misiri na groupement sportive de petrolier yo muri algeria kuri wa gatatu isaa tatu z'ijoro wasubitswe igitaraganya nyuma y'uko hari umuntu wo muri imwe muri aya makipe abiri watahuweho ubwandu bwa virusi ya korona yari claude munyandinda i kigali
aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twashikirije aya makuru yahagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro naho mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza no kubandanya mukurikirana radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.